radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mbere neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkunikije umuryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi biwubangamira ndetse bishaka no kuwusenya kubera cyane cyane imico mvamahanga ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo ko arizo musingi w'igihugu uyu ni musenyeri antoine kambanda musenyeri mushasha wa arkidioseze ya kigali ashikiriza imigambi agiye kurangura nyuma yaho ashikirijwe amabanga yo kurongora arkidioseze ya kigali mu birori vyabereye muri stade amahoro i kigali mu rwanda amakuru tuyatanguye kuri ivyo birori vyabereye i kigali kuri stade amahoro uh, vyo kwimika ku mugaragaro musenyeri antoine kambanda agiye kuyobora kidiyoseze ya kigali ivyo bibaye inyuma y'amezi ashika kuri atatu umwungere wa ekleziya katolika ku isi amushinze amabanga yo kuyobora kidiyoseze ya kigali aho asubiriye musenyeri ntihinyurwa tadeo agiye gutangura akaruhuko ko mu zabukuru ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda franciscus episcopus servus servorum dei venerabili fratri antonio cambanda hactemus episcopo kibungensi electo archiepiscopo metropolite kigaliensi salutem et apostolicam benedictionem uyu ni intumwa ya papa francisco mu rwanda asoma ibaruwa umuyobozi wa kiliziya gatolika ku isi yanditse iha ububasha nyir'icyubahiro musenyeri antoine kambanda bwo kuyobora arikidiyosezi ya kigali ni mu muhango wabereye kuri stade amahoro ya kigali umuhango witabiriwe n'abayobozi ba kiliziya gatolika bose bo mu rwanda abahagarariye andi matorero akorera mu rwanda intumwa za kiliziya zaturutse mu gihugu cy'u burundi tanzania ndetse na congo byabaye bwa mbere abashumba ba arikidiyosezi ya kigali bahererekanye ububasha kuva mu myaka mirongo ine n'ibiri imaze ishinzwe musenyeri tade ntihinyurwa yari amaze imyaka isaga makumyabiri ayobora arikidiyoseze ya kigali nyuma yo gusimbura vincent nsengiyumva witabye imana adahererekanyije inkoni y'ubushumba n'uwo yasimbuye musenyeri tade ntihinyurwa wahaye inkoni y'ubushumba mugenzi we umusimbuye yavuze ko mu gihe amaze ku buyobozi yafashijwe n'imana mu gusoza imirimo ye yarashinzwe anashimira cyane musenyeri antoine kambanda umusimbuye ndashimira abategetsi b'igihugu cyacu ku nkunga ikomeye banteye niyo kundeka ngakora umurimo kiliziya yanshinze ndashimira musenyeri antoni kambanda musenyeri arikiyepisikopi mushya avuka muri akidiyosezi ya kigali kuza i kigali kwe si ukuyoboza ntiyayobaguritse adusanga aje yisanga musenyeri antoine kambanda umushumba mushya wa rekidiyoseze ya kigali we yagarutse ku mubano mwiza kiliziya gatolika ifitanye na leta y'u rwanda anashima intambwe perezida paul kagame yateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo yagiriraga uruzinduko i vatikani uyu mushumba yagarutse ku byo azibandaho cyane cyane iyogezabutumwa rihereye mu muryango umuryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi biwubangamira ndetse bishaka no kuwusenya kubera cyane cyane imico mvamahanga ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo kuko arizo musingi w'igihugu musenyeri mushya antoine kambanda yasabye abakristu ba arikidiyosezi ya kigali kubaka katedrali igendanye n'inyubako zigezweho mu mujyi wa kigali umujyi wa kigali umaze gutera imbere ku buryo bushimishije inyubako nziza n'isuku abadusura bose barabyishimira bakabitangarira none rero bakirisitu ndagira ngo mbararike ikindi ku mutima ni uko twazubaka ingoro y'imana katedrali ijyanye n'uyu mujyi kandi ihesha imana ikuzo perezida paul kagame witabiriye uyu muhango yashimye cyane kiliziya gatulika n'ukuntu ifatanya na leta mu iterambere ry'igihugu anashimira uburyo papa francisco yafashe iya mbere asaba imana imbabazi mu izina rya kiliziya ubwo nageraga uruzinduko i vatikani papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba imana imbabazi mu izina rya kiliziya yose ku byo baba batarujuje neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu ibyo twarabishimye turanabimushimira papa francisco ko yashishoje perezida kagame yijeje musenyeri kambanda ubufatanye mu kubaka katedrali nshya gusa yumvikanishije ko bibaye akarusho aho isanzwe iri mu kiyovu yakwimuka ikubakwa ahandi ndagira ngo nsoreze ku ijambo musenyeri antoine kambanda yavuze mu isoza ry'ijambo rye gufasha ntabwo yavuze gufasha yavuze icyifuzo yari afite cyo kubaka katedrali nshya nagira ngo abe ari igihe wongeraho ko tuzafatanya kuyubaka tukubaka katedrali nziza nshya kandi icyo gihe nibikunda twanayubaka ahandi hashya naho musenyeri kambanda wabaye umushumba wa arikidiyosezi ya kigali yavutse ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani avukira muri arikidiyosezi ya kigali ubu akaba afite imyaka mirongo itandatu mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize agirwa umushumba wa arikidiyoseze ya kigali asimbuye kuri uyu mwanya musenyeri ntihinyurwa w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu we wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta abanyagihugu bari baronkejwe ibibanza byo kubakamwo ku musozi wa zege uhanamiye igisagara cya gitega baherutse kwakwa ivyo bibanza ivyo bibanza bigiye guhabwa isosiyete Carmen C Burundi y'abarundi baba mu bihugu vya Buraya na Amerika kugira ngo bahubake amagorofa abahorana ivyo bibanza basaba ko hoba bohabwa ayahandi abenshi bakavuga ko bari bamaze kuriha ivyo bibanza bari barahawe ni inkuru y'umu umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana ari gitega mu burundi mu nama gisata kijeje gutunganya ibisagara cagiranye n'abari bararonkejwe ibibanza byo kubakwamo amazu ku musozi wa zege ico gisata carabakura inkoni ku gishitsi ko bavyatswe iyo nama yabaye kuri uyu wa gatandatu mu nzu y'amanama ya komine y'intara ya gitega mu gisagara ca gitega giheruka kuba umugwa mukuru wa politike n'ivy'intwaro imvo zitangwa n'ico gisata nuko uwo musozi wa zege uhanamiye igisagara ca gitega ugiye kubakwamwo amagorofa mu ntumbero yo guteza imbere umugwa mukuru wa politike nk'uko bivugwa n'igisata kijeje gutunganya ibisagara ivyo bibanza bigiye guhabwa ishirahamwe Kamensi Burundi rigizwe n'abarundi batandukanye ba mu bihugu vya Buraya na Amerika abo bahorana ivyo bibanza basaba ko boronswa ibindi bibanza ahatari kure y'igisagara kuko bemeza ko bari barisha ivyo bibanza uyu ni umwe mu bahorana ibibanza ku musozi wa Zege twagomba tubaze nk'abantu tubona kwisiba tukavuga ati twebwe aha turashoboye gufata canke turashoboye kurekura mwoba mwariyumviriye ahantu kiretse aho mumva muri kariya tuwa naho nyene mufite yayo maproje kandi urumva hayo n'igihe vyogenda uko naho muhadoha hariya ugasanga amapura mushizeyo ni manini nayo nyene dushobora kuvuga ati twe nta bushobozi dufise bwo kubandaniriza tukaguma rero tujuragirika tuva aha tugenda na hariya twagomba tubabaze ko mugira mukatwereka nk'abantu bato bato ati ngiyi karitsiye mushobora gufata mushobora kuduherezamo ayo maparisere basi kubera ko tubona aha yizege tutayishoboye abandi muri abo bahorana ibibanza baribaza igituma isosiyete kamenzi burundi yahawe iryo soko ryo kubaka ayo magorofa atamahiganwa abaye n'ayandi masosiyete bishobora aba baserukira leta dufashe mugira peredofe bahubaka amayetaje bahiganwe ku biciro tugende tuzigana duti izi etaje zirahari jewe ndayishira ku majana atatu ndayishira ku ijana ndashyira ku mirongo umunani kuko we wavuze uti nishikiye muri tere urumva wowe wamaze gushikana muri ko murahiganwa ni azi ubundi agasanga umusumvya conception n'ivyo ushiramwo wowe bavuga ati we ni sawa tukorere usanga uwundi azana kandi kantu kabijya avuga ati kabisunda mubishije ndabona ko abishoboye gusumvya kandi ivyo yoba vyiza nanabujya mwavuze ko amafaranga ari muza kwegeranya cyangwa muzoronka none ko tugomba ishusho ryiza hakiri kare enda batugirira peredofe bazubake haba biyemera bagende kuri ico kibazo Aimé Irambona arongoye igisata gitunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu buseruko bw'u Burundi avuga ko Kamensi Burundi yerekanye ububasha n'uburyo rifise naho kubahorana ibibanza boba bafise ubushobozi bukwiye bwo kwiyubakira igorofa ibereye Aimé Irambona agira ati je nibaza bataje vyona navuze ati je iyi nzu nije nzo yiyubakira amafaranga ndayafise mugabo ikabera ribi hanyuma mugabo inzu yotangura kubakwa tuzi tuti agaciro k'inzu naka tugatanga tuzi tuti iyi nzu iri ku miliyoni agaciro kayo naka nibubake iheze twebwe tuzi ko araye umusozi wa zege ni kimwe mu bibanza bisa amazi make mu gisagara ca gitega bamwe bakibaza ukuntu izo nyubakwa z'igorofa zo kubakwa ahantu hakenya amazi eme irambona arongoye igisata kijeje gutunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu buseruko bw'uburundi yagize icyo avuga kuri ico kibazo ibyasite twafashe hariho abantu bashobora kuronka amazi byoroshe hajya kuri regide zariho amazi nibaza ko hariho abataza bashobora kuronka amazi bivanye nuko bari hejuru paraporo yaho amazi atembava n'ahandi hoho daransan igitego ntigikwije amazi ari mu makati menshi bama badafise amazi kubera kantite nibaza ko ari ntoya regide zirafise proje yo kugwiza amazi turumva yuko bafise imigambi haba guteta amazi yo atemba nshaka kongereza kongereza amaforaje uwo mugambi wo kubakwamo amagorofa kamensi burundi rimenyesha ko bazokubakwamo amagorofa mirongo itandatu aho abazoya bamwo bazoza barariha buke buke gushika amazu babamwe abeguki igitega fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye ikiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi ry'amerika
abakenyezi bibungenze n'abagabo babo barapimwa umubwira wa sida ku ivuriro rito rya ruyigi mu ntumbero yo gukingira umwana ari mu mbanyi kuri iryo vuriro abagabo basabwa guherekeza abakenyezi babo iyo bagiye gusuzumishwa imbanyi ubwa mbere mu gihe batajanye n'aba bagabo naho umukenyezi aca asubizwa inyuma ni inkuru ya jean claude shimirimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari mu ntara ya ruyigi umukenyezi wese yibungenze asuzumisha imbanyi ku ivuriro ritoya rya ruyigi mu ntara ya ruyigi ni ngombwa yipimishe n'umugera wa sida aba bakenyezi twasanze kuri iryo vuriro bavuga ko basabwa kwipimisha umugera wa sida guhera ku nshuro ya mbere yo gusuzumisha imbanyi nje kwipimisha irya mbere nyine ni ubutangura nje nzi yuko baza kubinsabwa nipimisha kuzina naripimishije mugu n'umunsi ntihari ntango y'ubwa mbere kwipimisha imbanyi nawe ipimishije nyine umunsi ntangura naraje ndipimisha kuri iryo vuriro ni ngombwa ko abakenyezi bose baje gupimisha imbanyi ubwa mbere bazanana n'abagabo babo aba bagabo twabasanze kuri iryo vuriro nariherekeje umukenyezi wanjye aje kwipimisha imbanyi kugira umuherekeze byakujemo cyane n'ababigusaguza jewe urumva sinahora ngaha nahora nkorera ikarusi ndi mu maso urumva nari namurungitse baca bamusubiza inyuma ngo bitegekanijwe yuko ngo tuza turi kumwe tugendwa no kuza kwipimisha umugera wa sida kugira umuntu gisuzuma ubuzima bw'uko ntubumeze ni bwa mbere kubera ariko abaganga babifashe ngo umukenyezi uri kwipimisha wenyine ngo ntibikunda n'umugabo batazananye sebusa vena umuforomo arongoye iryo vuriro aratanga umuco kuri iyo ngingo aha mu rugituza twarafashe ingendo y'uko abapasuni baba baje kwipimisha ubwa mbere irya two kwita sepene y'uko abashingantahe babo babaherekeza kandi tuza twarahimirije cyane bama babaherekeje mbere ubu umupasoni ataba yazananye n'umushingantahe wiwe mu gihe bagiye kwipimisha ku gipimo cya mbere akenshi uwo mupasoni mu gihe atambo kanaka ikomeye iba yatumye umushingantahe wiwe atashobora kurushika ngaha ku ivuriro birashyika twamusubiza inyuma kugira ngo bazanane bose dushobore kubapima icyo kiza cy'umugara wa sida ibi tubigira mu ntumbero yo kugira ngo by'ukuri dukingire umwana ari mu nda uwarongoye iryo vuriro rya ruyigi arasigura icyatumye bafata iyo ngingo yo gupima abagabo b'abakenyezi bibungenze twasanze bishyika ugasanga umumama akomeye mugabo mupapa ugasanga aza yaramaze kwandura muri icyo gihe wasanga tutashoboye gukingira uwo mwana kuko uwo mupapa yoshoboye gusubira akanduza uwo mupasoni wiwe ariko iyo baje ngaha duheza tukabahera impanuro tukabereka ingene bakwiye kubyifatamwo mu ntumbero yo kugira ngo baze bakingire iyo mbanyi n'uwo mwana azavuka akomeye bamwe mu bipimishije basanze atamugera wa sida bagendana bavuga ko byatumye bongereza kwizerana no kwirinda kwandura twayakiriye neza kuko twasanze dukomeye mugana n'ubundi iyo tukasanga turwaye twari kuyakira neza kuko nta kundi twari kuba tukibigiye twebwe icyo byadufashije kubaho twizeranye nk'ubu nka jewe kubera umugore wanjye ashobora kumusiga ino nkaja gukorera mu zindi ntara mu gihe rero dusanze dukomeye urazi nawe uvuye muhira ugiye mu yindi ntara kwihangana birakugora mu usanze ukomeye urashimira imana ukaca ukomeza kwihangana abo basanze bagendana umugera wa sida baca bahabwa imiti ipfupfahaza kuri iryo vuriro nyene ivyo bikemezwa n'uwarirongoye tuza dufise uburenganzira bwo kubatunganiriza tukabahereza irya miti ipfupfahaza ni ukuvuga mu gihe bashobora kuba baje tugasanga baramaze kwandura tubafise ingene dushobora guca tubatunganiriza ntiturirwa turagira ngo tubarungike ahandi kugira babatunganirize ubwo nyene ngaca tubafata tugashobora kubahereza iyo miti yo gupfupfahaza iruhande y'iyo ngingo yo gupima umugera wa sida ku bakenyezi bose bibungenze baje gupimisha imbanyi n'abagabo babo inyigisho zihamagarira abantu kwipimisha umugera wa sida ziratangwa kuri iryo vuriro akenshi imbere y'uko dutangura ibikorwa rimwe na rimwe twaba twatanze inyigisho ngaha ku ivuriro tugahimiriza akamaro ko kwipimisha umugera wa sida kuko benshi arashobora gusanga kubwira yuko eh, haciye umwaka ko yipimishije asanga bimeze neza ariko turabahimiza neza tukababwira yuko bo kwipimisha kenshi kuko n'ibintu byotuma kumbure boshobora kwandura tugendana nabyo birashika kumbure umuntu arashobora kwandura mu buryo bucanke buriya nubwo izo nyigisho zitangwa kuri bose abenshi mu bipimisha umugera wa sida kuri iryo vuriro ritoya rya ruyigi ni abakenyezi bibungenze abo dusanga bipimishije benshi turonka nabo kenshi baba baje kwipimisha imbanyi nibo dusanga ari igitigiri kinini ko bobo imbere y'uko tubatunganiriza tubanza kubapima hanyuma haca hakurikira abo bandi bose bashobora kuba babyipfuje uwo ari we wese ashobora kuza turamutunganiriza mugabo kenshi abo dusanga ari igitigiri gito ugereranije n'abo bakenyezi tuba twapima mu kwezi ni hagati y'ijana na mirongo irindwi n'amajana abiri niba dushobora kuronka ku kwezi bashoboye kuza ngaha kwipimisha umuriro wa sida uwo muforoma arongoye ivuriro rya ruyigi ahanura abantu bose kwijukira kwipimisha umugera wa sida kugira ngo uwusanze akomeye amenye ko abwirizwa gushishikara kwirinda kwandura uwusanze yaranduye nawe ashobore gushigikirwa mu kuronswa imiti ipfupfahaza n'inyigisho ku nyifato yogira ku neza y'amagara yiwe jean claude nshimirimana mu ruyigi ijwi ry'amerika urakoze claude ijwi ry'amerika ubu naho ni cya kiganiro kwa nyaburunga bakunzi b'ibiganiro vya radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka kuri kazoza k'umugambwe w'abadasigana iprona mu gihe himirije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abatumire ni babandi nyene batatu hari olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona mushinga ntaye nkuru nziza mwaramutse mwaramutse jerome kandi wakoze no kudutumira mu kiganiro ca nyaburunga urakoze ubundi turi kumwe ni honorable professor evariste ngayimpenda ni cegera c'urongoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable professor mwaramutse mwaramutse mugawe bagiye no kongera bakunda umudasigana uri umudasigana wayipro iyo catumye nja mu mizero
turi kumwe kandi na dr ambassadeur denis banshimiye ubusa asanzwe ari umuhinga mu vya politiki ambassadeur mwaramutse mwaramutse ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana sanga muri kino kiganiro murakoze cyane uku kuntu gaston ashobora kuba yaragiyeho nkakurya ngaho impendeye karabivuga umunyamabanga mukuru w'umugambwe adasigaye baravuga ati konsiye atwara umugambwe niwe yatanze iryo zina ego nanje ndiko ndakubwira yuko mu matohoza nagize narabonye yuko n'imbere yaho hari habagiye muri iki kibanza ari uko babanje kuvugana neza n'indongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD hanyuma CNDD-FDD nayo ikagira ikibemereye izobagira ikibafashije nta nta mazina ahari ntanakenewe ni ukuvuga rero nimba abo ba mbere bitirirwa umugambwe n'uyu n'uw'umugambwe ariko kandi turashobora kuvuga yuko atarungitswe n'umugambwe kuko turabye ibitigiri nta burenganzira yari afise yo gufata ico kibanza kubwibitigiri neza cyane ico dutemera ni leta bashikiranganje
kubwibitigiri kubwibitigiri oya singayimpenda ariko aravuga singayimpenda ariko aravuga bavuze ngo ni ifungurire oya ibyo si je ndiko ndavuga nti turaje ibitigiri byavuye mu matora ntitubeshanye ibi si byo byari gutanga ikibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abarundi barakwiye kuza baramenya ukuri kuko n'imiburiburi twabara tumenya agenda agaherekezwa n'abashikiranganje none icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu rudende mu kintu bita guverinoma muri leta ku rundi ruhande ibi bintu birateye amakenga hanyuma ikindi nabonye cyameze nk'ikibatera amadidani ni ukuvuga ngo nka ngayimpenda akavuga ati none ko gashatsi ariko aravuga ko ariko arasubiza hamwe n'abahoze ari abadasigana nkoresheje ibyo udakunda ngayimpenda ntabikunda kuko avuga ko bakira abadasigana wabyumvise ati none naka na naka na naka ko tutabumva bavugwa muri uwo mugambi wo gusubiza hamwe olivier nawe ati ntiwumva wowe uri kuravuga izina ry'umuntu ariko tuvugane ukuri kandi ntitubeshanye mu migambwe yose tube turareka rero umugambwe w'abadasigana ipironi umaze imyaka myinshi imigambwe yose cyane cyane iyimaze kuja mu matora cyangwa iyimaze guca ku butegetsi irategerezwa kubakira ku bantu bazwi banditswe ko cyangwa banditswemo umugambwe hamwe tubonye ngayimpera tuvuga tuti urya n'ahari aragira gute aratubesha turazi ko ari umuporona ni ukuvuga ngayimpera ntushobora kuyiyoga ubuporona ngo bukuveko mu gifaransa babita renotable ni ukuvuga rero abo bantu utabaciye ko mu mugambwe uba uri kura uba uri kurahomba baba babaye inkingi z'umugambwe inkingi zikomeye muri ako karere ni mu burere cyane cyane nibo usanga ari amatete doriste ni kuvuga bajya ku isonga ku ntonde z'abitoza ariko kandi olivier ibyo arabizi yashimye kubivuga mu yandi majambo kuko yaravuze yuko kandi aranavuga yuko ashyigikiye ikiciyumviro cyo gukandamiza abigenga mu by'amatora aha bavuga yuko bo bategereza kuronka mirongo ine ku ijana ngo kuko yabonye ko abavuye mu mugambwe cyane cyane bo badasigana iprona baca bagenda bagasiga basambuye umugambwe ni ukuvuga bawusambura kubera iki kuko barazwi ni inkingi zikomeye cyane z'uwo mugambwe rero uri kurarondera gusubiza hamwe ntushobora kureka kwirengagiza ntushobora kwirengagiza izo nkingi nkuru nkuru mu burere ngira nsoze rero ikiganiro olivier kazoza k'umuganga w'abadasigana iprona gahava gahagarara hehe umunota umwe kugira ngo kaboneke akazoza k'abadasigana n'abarundi muri rusange akazoza k'umuganga w'abadasigana iprona kari mu minwa y'abadasigana abariho n'abariko barinjira n'abandi biyumvira ko bagaruka mu mugambwe kuko ibyo byose bagiriza umukuru w'umugambwe canke uburongozi bw'umugambwe hari igihe ndabifata yuko ari ibishobisho n'ishavu nta muntu n'umwe yigeze yankira abadasigana ko basubiza hamwe ariko kuvuga ngo nsubiza hamwe kuntu ndavyiyumvira bitagenze uko ndabitanze amategeko nivyo bigoye none gusubiza hamwe vyogenda gute ubu nyene kumbure mu ijambo ugusubiza hamwe abadasigana ndiko ndabivuga bibera mu nzego zo hasi bibera mu makomine ku mitumba kuko kugira dushike ku rwego rw'igihugu tuva mu mitumba tuva mu makomine kandi ivyo uriko uravuga suku ni ivy'ukuri umuntu wese mu ntara yiwe baramuzi nimba bavuga bati nakarahambaye uwo muntu umuntu aramwubakira ko kuko arahambaye mugabo si imigwi y'abantu ivuga ngo ngo jewe ngo ntaje ngo ntibikunda ngo tugire ngo ugusubiza hamwe nk'uko abantu twabigize mu bihumbi bibiri n'icyenda uriko uravuga gusubiza hamwe guhera mu makomine mu nzego zo hasi kandi gucanamo nawe tubona bihera hejuru ntibaba bicurama ega kubaka kubaka wamuhera ku ifondasiyo ugusambura nyene vyama bihera ku mabati hejuru nta muntu ahera ku ifondasiyo ivyo niko bimeze harakantu yavuze mugabo mu gihe inzu yasambutse wamuhera ku ifondasiyo harakantu professeur Ngayimpende yavuze ati none byankirahe ko ikomite yo mu 2009 muyifatira ko kumwe mukongeramo nabo baje mu nyuma bikabafasha gusubiza hamwe komite y'ibihumbi bibiri n'icenda haciye imyaka irenga cumi ni nko kuvuga ngo shaka ikomite yo kuri bamina kuri nugu canke kuri mushinga ntahe mukase ivyo ni ibintu nomenyesha abadasigara nta muti uri ko bidashoboka nta muti urimo urama iyo komite mu bihumbi bibiri n'icenda yarabaye unification agenda yize umushinga ntahe ngayimpenda niwe wa mbere yabaye mu vya komite ya centrale ya nkavuga ngo hataje umushinga ntahe tasiano hataje umushinga ntahe amerika renzo hataje umushinga ntahe yabisambuye muri iyo reunification None kubera iki mwanka bavuga ko kubaha yasubije abo?
hamwe tuja Abo- turonka amajwi ho kuronka amajwi menshi twaronse amajwi atandatu n'ibice bitanu twahora turonka atandatu iyo reunification rero mu mugambi w'abadasa twarabonye duti nta kimarira umugambi uretse kuwusubiza inyuma na hari twe turavuga duti ubundi buhinga bwo gusubiza hamwe abadasigana ni uguhera hasi
honorable professeur kazoza kayiprona umunota umwe we kazoza ntiyumva ko kabangamiwe wewe arashobora kuvuga yuko gusubiza hamwe a- a- atari ugutotezo ataco byawumariwe ivyo numva ko ari ko ari akamaramazi je sinari bwumva umuntu ico vyatumariye atari ukujyana indira mbeze yacu uranjira muri akuretse sinari bwumva umuntu aja kwisonga ry'umugambi hanyuma ntashake abanywanyi nibwo bwa mbere ku isi ndavyumvise twavuye ku bice bitandatu kwijana tukiri kumwe batibukira kuri bibiri kwijana none ariko avuga ngo gusubiza hamwe naco vyamariye umugambi mw'abantu uyavuga ati basubire aho bahereye Na- reka hasi ndamubwire yihereko arazofata mfatire ku iciyumviro deni yari ahejeje kuvuga si imigambwe gusa amashyirahamwe yose agira abantu yubakiye ko ikari karita fondasiyo rero n'abo bantu amashyirahamwe yubakiye ko bo nda- ndamuha akarorero arafata umushinga ntahe rutozi yitoze mu gihe cya bwa gasore baduga ari muyingi wabo arabe yuko bamwakira uko bahora bamwakira arabe yuko ata- ata- Rutozi je ndamuzi- atacarengeje ndamuzi muri MRC yari yigiye muri MRC Na- reka ndagufashe nkuronderera amajwi rutozi ntakirondera kwitoza ahubwo yokugirira akamaro kandi ndazi ko badasigana bamuzi umuryango ndazi tuzovuga cya kabiri nagira mvuge nagomba ngaruke gatoyi kuri gasito na gashatsi bakaba bakira badasigana bakaba bazi icyo umugambi umaze umugambi w'abadasigana ntibashigikire bivuye inyuma uwo mugambi wo gusubiza hamwe iyo mpanuro abadasigana yemeye kuyibashira kandi Jewe ndashyigikiye atakirinze gusubiza hamwe abadasigana atakirinze gusabwa nk'uko bakunda kuvuga iyo mpanura kandi nagira ndababwire nta nta gusubiza hamwe guhera hasi kuko hasi nta cyononekaye ivyononekaye ivyononekaye ariko yavuze ati kubaka ni uguhera ku mushinge none umushinge naho gusambura ari uguhera ku mabati umushinge si bajyanye bagishinza ca rukoro igishinza ca rukoro nico kivuga kivuga nico kivuga ntango guhera hasi hasi hari hasi hari ingorane ziriyo nagira njishemwe ico bita anecdote hariho umuntu yabwiye abasendede FDD ba- bariko baraganira yababwiye ati à votre place l'UPRONA n'existerait pas je le créerais ati yaba nari mwebwe yaragisiguye ati urabona umugambwe ubafasha gustabiriza igihugu ukaba legitima par rapport à l'accord d'Arusha utabamenageje kubatwara ubutegetsi ati nayo yoba yapfuye no izura l'IPRONA n'existerait pas que je le créerais ico kirafite ico kivuga
ambasaderi deni banshimye ubusa kazoza kayiprona ubahe n'umuti Em, washaka ntibinagoye cyane Eh, ariko kandi sindi kure y'ivyo professeur avuze gusa jewe ngira nibutse yuko umuzo w'imigambwe myinshi ufise insiguro haje imigambwe myinshi kubera hariho iryo shaka ryo kwinjira mu ntwaro ifatiye ku mico n'imigenzo ya demokarasi ni ukuvuga rero mu- muri iyo migambwe myinshi tugeze arusha harajemwo ibintu byo gusangira ubutegetsi biciye mu bya politike n'amoko rero umugambwe w'abadasigana gushika uno munsi duhereye ku masezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro umugambwe w'abadasigana iprona ni ngombwa urakenewe cyane mugabo umugambwe w'abadasigana iprona uba ngirakamaro mu gihe ufise inguvu umugambwe w'abadasigana iprona ufise amajwi abiri n'ibice mirongo ine n'icyenda ntacyo umariye demokarasi iki gihugu kigeza nk'uko- iki gihugu kigeza kubera umugambwe uriho uriho ntuvuga ayo majwi gusa kuko na nyene muntabare muntabare nabihanganiye umugambwe ufise amajwi abiri n'ibice mirongo ine n'icyenda na- nta- nta kamaro nyene twi- twari twiteze ko mu ntwaro ya demokarasi tubona uriko uragirira igihugu dukeneye umugambwe w'abadasigana iprona ufise inguvu zikwiye ushobora kugira icyo uvuze ndetse bibaye ngombwa ugahangana na sende david ku butegetsi bagahana ivyiyumviro bagahangana ico ako niko kazoza k'umugambwe w'abadasigana ni ukuvuga usubiye ukiyubaka ukiha ivyiyumviro vyabo hanyuma ukagarukana mu ruhongore abari barawuvuyemo murakoze urakoze cyane ndagushimire ambasaderi deni banshimiye ubusa nibutsa yuko ko uri umuhinga mu bya politike wakoze no kwitaba kino kiganiro ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye n'aba baje kugira ngo tube turahanahana ibyiyumviro urakoze ndagushimira nawe Olivier Nkuru nziza umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kwitaba kino kiganiro eh mwakoze no kututumira kw'iki kiganiro urakoze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu uyu munsi turashimiye faturu na enjeniyeri badufashe mu buhinga bw'ivyuma turabashimiye namwe mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese